bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza ca virusi ya korona kuri mikoro muri kumwe na joy diane ninahazwe ngiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara c'uno munsi mu gihugu c'u Burundi indege zitwara ingenzi zaraye zisubiye kugwa ukuri kwamye ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye ziriya ngingo zose gukaraba gutandukana guca ubwo nyene baja ahabigenewe kugira ngo baje gupima ko atamugera wa koronavirusi bafise guca bagenda mu mahoteli bitoreye bo nyene kwari irya mahoteli yose ategekanijwe n'uguca tuguma tubakurikirana mu mahoteli uyu ni emmanuel miburo umuyobozi w'ikigo c'indege mpuzamakungu mu burundi citiriwe melchior ndadaye ashimangira ko naho ikibuga c'indege cuguruwe ingingo zose zashizweho n'umurwi w'igihugu ujeje kurwanya umugera wa covid ya cumi n'icenda zitegerezwa kubandanya zishirwa mu ngiro mu gihugu co mu rwanda naho havugwa urubanza rwa paul rusesabagina yagirizwa ivyaha bitandukanye birimwo ivy'iterabwoba rwongeye kwegezwa inyuma naho ku mugabane wa afurika amadu tumani ture yahoze ari perezida wa mali yitavye imana ku myaka mirongo irindwi n'ibiri ido n'ido y'aya makuru yose duciye ku masonga ni mu kanya isase imbere yo kwinjira mu kiganiro iwanyu mu ntara nyezina reka ariko mugenzi wacu aloise bigira imana abanza atubwire agezeho hirya nino ku isi
mwaramutse diane hano muri leta zunze ubumwe za amerika leta ya perezida donald trump isa n'itariko iratangura gufasha perezida yatowe joe biden mu bikorwa by'ibanze byo gushikira ubutegetsi ni mu gihe perezida trump ataremera ko yatsinzwe kandi abandanya avuga ko yibwe mu iharurwa ry'amajwi ikigo cya leta ya amerika gishinzwe ibikorwa rusangi birimwo iby'abakozi inyubako n'ibikoresho GCA mu funyafunyo nico gishinzwe kwemera Biden nk'umukuru w'igihugu kigaca gitangura imyiteguro yo kubisikanya ku butegetsi umuvugizi w'ico kigo GCA yavuze ko badashobora gutangura ibyo bikorwa gushika intsinzi ya Biden yemejwe hisunzwe amategeko ariko ntibirasobanuka igihe bizoba na nyaburya uguharura amajwi bikibandanya mu gihugu perezida trump ariko arwanya ibyavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri w'indwi turangije ariko ashingisha imanza mu masentare mu kuvuga ko hari ibitagenze neza mu matora mu mareta atari make aho biden yatsinze trump yizeye ko izo manza ashingisha zizomufasha kuzotsinda biden mu majwi y'intumwa z'abaserukira abanyagihugu zitanga amajwi y'utsindira perezidanse ya amerika muri amerika kandi perezida donald trump ejo ku munsi wa mbere yaratangaje abicishije ku rubuga rwa twitter ko akuye mu mabanga umushikiranganji wo kwivuna abansi mark esper imigenderanire hagati ya trump na esper yatanguye gutosekara kuva mu kwezi kwa gatandatu hari mu minsi inyuma y'aho perezida avugiye ko ashobora kugomora ingabo kuburizamwo iyi migumuko yari itumbereye abapolisi bagirizwa ubwicanyi bufatiye ku kuvangura urukoba icyo gihe umushikiranganji esper yatangaje ku mugaragaro ko adashigikiye iyo ngingo esper yabaye umushikiranganji wo kwivuna abansi kuva mu kwezi kw'indwi bibiri na cumi n'icenda amerika yararengeje imiliyoni icumi z'abamaze kwandura covid cumi n'icyenda nk'uko bishikirizwa na kaminuza john hopkins yaha muri amerika mu gihe igihugu kikirwana n'abandura bashasha mu mareta yo hagati hashira uburengero y'igihugu niyo abangamiwe cyane aho ibiharuro by'abinjira ibitaro muri izo ntara byarenze urugero watowe kuba perezida ariwe joe biden yarabonanye ejo kuwa mbere n'umugwi washyizweho guhangana n'uwo mugera mu gihe ariko araba icyo yokora kugira leta yiwe imenye uko izobyifatamwo niyaja ku butegetsi mu kwezi kwa mbere ni mu gihe abandura covid cumi n'icyenda mu bice bitandukanye ku isi babandanya biyongera harimwo umugabane wa buraya aho amaleta yongeye gushyiraho ingingo zo kugerageza kugabanya ikwirakwira ry'icyo kiza muri afurika ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu amnesty internationale risaba leta ya kenya kudatanga kuri leta ya tanzania umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa tanzania yahunze igihugu ciwe atinya gukurikiranwa god bless lema yahoze ari umushingwamanza w'umunyatanzaniya wo mu mugambwe cadema yahungiye muri kenya inyuma yo gufungwa gato inyuma yo gutsindwa mu matora yo mu kwezi kw'icumi ku munsi w'imana abategetsi ba kenya barahagaritse umunyapolitike w'umunyetanzaniya yahoze ari umushingamateka god bless lema igihe yariko ajabuka umupaka muri kenya n'umugore wiwe hamwe n'abana babo batatu ibinyamakuru muri tanzania bivuga ko uwundi atavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yabaye umukandida muri ico kibanza ca perezida lazaro nyarundu yabujijwe gusohoka igihugu kubwo kuterekana impapuro z'ingenzi muri cote d'ivoire uruhagarara rwatewe n'itorwa rya perezida w'ico gihugu alasane uwatara rwahitanye ubuzima bw'abantu batandatu ejo ku munsi wa mbere mu gihe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje intsinzi yiwe yo kurongora manda ya gatatu yateye amahane abantu hafi mirongo itanu baramaze gupfa muri iyo migumuko kuva mu kwezi kwa munani kandi abategetsi babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu barahagaritswe urakoze yaluyize bigira imana kuri ayo makuru y'ijya nino ku isi waduteguriye ukaba uhejeje no kudushikiriza ndayibutse inshuti bakunze ibijwi rya amerika ko turi kuri interineti wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu abari mu rwanda mutwumva kuri fm ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba kugira ngo mutwumve muja kuri metero cumi icenda na mirongo ibiri na zibiri adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radio yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu imbere yo kuja mu karere reka ariko tubanze tunyarukire muri mali aho amadu tumani ture yahoze ari perezida w'ico gihugu yitavye imana umwishwa wiwe umar ture yatangaje ano makuru avuga ko yashengeye mu bucagucagu guno wa kabiri yari amaze iminsi ariko yivuriza ingwara y'umutima muri turki ari naho yaguye ku myaka mirongo irindwi n'ibiri imbere yo kuja kubandaniriza kwivuza muri turukiya general ture yari yabanje kubagwa umutima gihutihuti yawubagiwe i bamako ku murwa mukuru wa mali perezida amadu tumani ture yayoboye mali kuva mu bihumbi bibiri na kabiri kugeza abasirikare bamweguje mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri muravyibuka akaba yegujwe imbere y'uko aheraheza manda yiwe ya kabiri amaze kweguzwa yaciye ahungira muri senegal hama aza kugaruka mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi kuhaba nk'umunyagihugu asanzwe muri mali bakunda kumutazira umusirikare wa demokarasi ibindi vyaranze ubuzima bwiwe turaza kubigarukako mu makuru yacu yo hanyuma amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho tuyahereye mu gisata c'ubutungane mu rwanda kivugwamwo urubanza rwa paul rusesabagina yagirizwa ivyaha bitandukanye birimwo ivy'iterabwoba rwongeye kwegezwa inyuma vyavuye ku mwunganizi wiwe metre gatera gashabana atabonetse mugenzi wacu asumta kaboyi yabidukurikiraniye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwasubitse urubanza rwa paul rusesabagina ujuririra gufungwa by'agateganyo kuko umwunganizi we metere gatera gashabana atarahari mu rukiko uyu munsi wa kabiri hifashishijwe ikoranabuhanga uregwa ari muri gereza yasabye ko ataburana kuko kugeza kuri uyu wa kabiri atari yakabonana n'umwunganizi we metere gatera gashabana bwana rusesabagina ahita asaba urukiko ko rwasubika urubanza akazaburana yunganiwe umucamanza yahise asoma urwandiko yandikiwe na metere gatera Gatera Gashabana aho yasobanuriraga impamvu atabonetse mu rubanza rwa Bwana Rusesabagina Metre Gatera Gashabana yasobanuye ko atabonetse mu rukiko kuko ari mu rundi rubanza yarusha muri Tanzania yavuze ko kugira ngo abashe kugera mu Rwanda bisaba kubanza kwipimisha covid cumi n'icyenda kandi muri Tanzania ngo bamuhaye iminsi itanu kugira ngo abone igisubizo gashabana mu rwandiko rwe yandikiye urukiko yakomeje asobanura ko nagera no mu rwanda bizamusaba indi minsi byibura ibiri ngo abe amaze kubona igisubizo cya covid cumi n'icyenda yanzura ko urubanza rwakwimurirwa ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe ubushinjacyaha bwavuze ko ibi ari ugutinza urubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kandi ngo ubusanzwe rugomba kumara iminsi mikeya umushinjacyaha avuga ko ariko ari uburenganzira bw'uregwa kubona na umwunganizi urukiko rwavuze ko uregwa afite uburenganzira bwo kuburana yunganiwe urutegeka ko urubanza rwe ruzaburanishwa tariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe nk'uko uregwa yabisabye mu minsi ishize nibwo byatangajwe ko Maître Gashabana ari mu bavoka bashyizweho n'umuryango wa Rusesabagina kuza kumwunganira yari kumwe n'umubirigi Vincent Lorquin we waje kwangirwa kunganira Gashabana umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Julien Kavaruganda ibyo yabibwiye ijwi rya Amerika ko uyu umwavoka w'umubirigi atahawe urwo ruhushya kuko atari yujuje ibisabwa birimo kuba nta mikoranire iri hagati y'urugaga rw'abavoka mu Rwanda n'abavoka b'ububirigi Rusesabagina Paul amaze kwitaba urukiko inshuro ebyiri atunganiwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize hasobanuwe ko urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwasubiranye abavoka babiri bari barahawe inshingano zo kunganira bwana Rusesabagina abunganira Rusesabagina bari batangarije ijwi rya Amerika ko mu gihe umukiriya wabo yatangiye gushyiraho abavoka ahemba bo batakomeza gukorera ubuntu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda twerekeza mu burundi aho ejo kuwa gatatu bitegekanije ko ubushikirangaje bw'ubutungane butangura kugurisha muri camunara amatungo amwe amwe nk'imodokari amapikipiki imashini nyabwonko ni ukuvuga ordinateur mu gifaransa n'ibindi bikoresho byo mu biro vyegukira abagirizwa ko bahatswe gutembagaza ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo bushikiranganji busigura ko iryo gurishwa riri mu ntumbero yo kubungabunga ivyo bikoresho hamwe n'uko vyobandanya kugirira akamaro igihugu mu gihe gutangura kuja kuraba ibizogurishwa vyatanguye uno musi kwa kabiri bene vyo bagabisha abazohirahira bakabigura ko bazofatwa nk'abariko bagura ivyibano bamwe muri bo bakaba babwiye ijwi rya amerika ariko ko bikeka ko n'amazu yabo azohava agurishwa ku ruhande rw'abashingwamanza babo nabo nyene baraburira abantu batandukanye kudahirahira ngo babigure bavuga ko ari igikorwa gihonyanze amategeko mu gusozera tukaba twokwibutsa ko urubanza kuri no dosiye ruri muri sentare nkuru y'ibihugu vya afurika y'ubuseruko kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ino nkuru turaza kwigaruka ko nayo nyene mu makuru yacu yo hanyuma turaguma mu gihugu c'u Burundi nari nanabice ku masonga indege zitwara ingenzi zaraye zisubiye kurwa ukuri kwamye ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye ingenzi ariko hari ivyo zisabwa birimwo uku rindirira mu ihoteli zatoranijwe na leta mu gihe c'imisi itatu uh, zimaze kugera ku butaka bw'uburundi ibindi kuri no nkuru turabibaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza kundwi kundwi inshuro zirenga imwe indege z'amakompanyi y'ibihugu by'u rwanda etiyopiya tanzania ubuganda na kenya zizosubira kuguruka zigana mu mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu burundi indege y'ikompanyi y'igihugu cy'ububirigi nayo izogenda rimwe gusa mu ndwi ku munsi wa kabiri indege ya kenya airways niyo yazitanguriye kuri uyu wa mbere ikaba yageze ku kibuga mpuzamahanga citiriwe mercure ndadaye isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri z'agatondo yabaye iya mbere ije ico kibuga gisubiriye kugurura icese umuyobozi mukuru w'ico kibuga yabwiye abamenyeshamakuru bari bahari ko ingingo zo zose zashinzwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya umugera wa covid cumi n'icyenda zitegerezwa kwitonderwa emmanuel miburo ziriya ngingo zose gukaraba gutandukana guca ubwo nyene baja ahabigenewe kugira ngo babafate eshantiyo kugira ngo baje gupima ko atamugera wa coronavirus bafise guca bagenda mu mahoteli bitoreye bo nyene kwari irya mahoteli yose ategekanijwe n'uguca tuguma tubakurikirana mu mahoteli ko atawuriko arigenza nabi ngo aje kubonana n'abantu bya bishobisho by'abarundi ibyo byose dutegerezwa guma tubigwanya gushika ingenzi ishitse ije mu muryango canke mu bikorwa yashikiyemwo ari uko twabonye neza ko atamugera wa coronavirus afise izi ngingo n'umukuru w'igihugu yahaye akarorero abandi bantu na cyane cyane abarundi batahuka kugira ngo bazitwararike evariste ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe angeline ndayubaha hamwe n'abandi bantu cumi n'icyenda bari bajanye mu rugendo rw'iminsi itanu rwarangiye kuwa gatanu ushize muri gine ekwatoriyale ubu bari mu kato bishizemwo kuva batashe kuwa gatandatu w'indwi iheze yururutse indege perezida ndayishimiye yasiguye ko iyi ngingo yifashe kubera amakenga muri bino bihe by'ikiza ca korona ategerezwa kuba umuderi ntidushobora kumenya yuko twoba twaranduye cyangwa tutanduye kuko ni kiza kigendera mu muyaga hama mukaba muzi ko ngaha mu burundi tugendera kuri ca civugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus murumva rero mu gihe tuba tuti ntawomenya birumvikana yuko tutoca rero tuza turabahemera ko uko dushaka tutaramenya ingene tumerewe rero ubu ubu abaganga bacabanza kudupima barabe ko tuje tumeze neza hanyuma duce dusubira kandi tube turihangana kuja mu bandi amasaha mirongo irindwi n'abiri nk'uko abajejwe amagara y'abantu bama bariko baraduhanura hari n'aho wosanga twanduriye no mu ndege duca tubaza kurindira amasaha mirongo irindwi n'abiri turabe yuko bizoba bimeze neza ikibuga c'indege ca bujumbura cari cugaye kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu ntumbero yo kugwanya no kwirinda irandagata ry'umugera wa covid cumi n'icenda ariko imbibe zo mu mazi no ku butaka ziracugaye nk'uko itangazo rya leta ryasohotse mu ndwi iheze ribivuga prosper ntarwami umuvugizi wa leta yemeza ko hariko hashirwaho inyubako n'ibikoresho vyo kwa muganga bikenewe mu kugwanya ikiza ca korona kandi kwiyugururwa ry'izo mbibe rizoba buke buke hisunzwe ingene izo nyubako n'ivyo bikoresho bizoba biriko birahera gushirwaho bikanashobora gukora kuva umuntu wa mbere afite umugera wa virusi ya korona abonetse mu burundi mu kwezi kwa gatatu abantu bawanduye bagera ku majana atandatu na cumi na babiri amajana atanu na mirongo ine n'icenda barakize mirongo itandatu na babiri bakaba bakiriko baravurwa mu gihe umuntu umwe ari we yahitanywe nabo kugeza ubu ufatiye ku bitigiri bitangwa n'abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu co mu buseruko bwa afurika eroje wirikaneza ijwi rya amerika Eloge Wirikaneza urakenuye muri Uganda ibikorwa vyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu vyaraye bitanguye abakandida cumi n'umwe nibo muri rusangi bazohiganira intebe y'umukuru w'igihugu mu matora azoba itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa mbere umwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe inkuru irambuye turayibaza umumenyeshamakuru wacu muri Uganda Ignatius Bahisi abakandida cumi n'umwe barimo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu batangiye kuzenguruka intara zisaga ijana na mirongo itatu bakora inama n'abaturage kubamenyesha imigambi babafitiye baramutse batowe ku itariki ya cumi na kane mu kwezi kwa mbere mu mwaka utaha perezida yoweri museveni w'imyaka mirongo irindwi n'itanu kandi umaze imyaka mirongo itatu n'itanu ku butegetsi yatangiye yiyamamariza mu karere ka ruwero ari naho yatangiriye intambara yamugejeje ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na gatandatu perezida museveni yabwiye abitabiriye inama ye ko agiye gukomeza n'umugambi w'ubutegetsi bwe w'iterambere hamwe n'amahoro asesuye mu gihugu cyose kongera ku bwinshi bw'inganda zitanga akazi ku banyagihugu hamwe no kugabanya ibiciro by'amashanyarazi mu bandi biyamamaje umuhanzi wahindutse umunyapolitike robert caguranyi uzwi cyane nka bob wine we yahereye mu karere ka aruwa mu majyaruguru ya uganda avuga ko ibibazo uganda ifite byose bitakemurwa wabiteye perezida museveni akiri ku butegetsi Like Idi Amin, Museveni declared himself president for life in our country.
ati museveni yihinduye perezida ubuzima bwe bwose nk'uko idi amin yari yabigize ariko yibagiwe ko imana yaremye abandi bantu batashobora kwihanganira ibyo ngibyo abantu b'urugero rwanjye biyemeje guhagarika ubutegetsi bwawe bw'igituza bw'imyaka mirongo itatu n'itanu ntabwo dushobora kubohoza igihugu cyacu no guhindura iby'ubutunzi byazahaye tutabanje gukuraho inzitizi y'amajambere ariyo museveni wahinduye ruswa hamwe n'ikandamizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ikintu cyemewe mu butegetsi bwe Human rights violations.
john katumba umusore w'imyaka makumyabiri n'itanu ari nawe muto wa bose biyamamaje ari hagati y'igihugu avuga ko ikimuhangayikishije cyane ari urubyiruko nka we rutagira akazi I'm a fellow youth. I'm a fresh graduate from Makerere, and I know what it means.
ati ndacyari mu rungano rwanyu urubyiruko bagenzi banjye niho nkirangiza kwiga kuri kaminuza ya makerere nzi icyo kubura akazi bivuze nzi neza icyo bisobanuye ababyeyi bawe gutanga ibyo bafite byose kugira ngo wige ukamara imyaka myinshi mu mashuri warangiza ukabura akazi ikindi nshaka kurwanya nivuye inyuma ni abantu b'abakire bambura abandi banyagihugu ubutaka bwabo kandi ari abanyayuganda bagenzi babo nimumara kuntora nka perezida wanyu kazaba akazi kanje kubacungira umutekano hamwe n'imitungo yanyu Ugandans and their amateka y'igihugu yerekana ko mu baperezida bagera ku munani bategetse iki gihugu kuva aho cyaboneye ubwigenge mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ari nta n'umwe wigeze ava ku butegetsi mu mahoro akaba rero ari mu matora yonyine ibi bishobora kugerwaho ukurikije umukandida w'ishyaka democratic party dp ryashinzwe mbere y'uko uganda ibona ubwigenge nobert mao museveni yakagombye kuva ku butegetsi mu mahoro hatabayeho kumena andi maraso We must break the cycle of violent regime changes. Are we going to see the same ati tugomba gukuraho uyu murage wo kumena amaraso buri gihe ubutegetsi buhindutse ese tuzahora mu byo gukuraho ubutegetsi ku ngufu kugira ngo amaraso ameneke ariko bizaterwa na perezida museveni avuye ku butegetsi mu mahoro ushaka ngo twigarurire imbere hazaza twambuwe n'ubutegetsi atora ishyaka dp ushaka ngo umutungo w'igihugu wambuwe undi ukagurishwa ngo ugarurwe nk'amabanki amazu hamwe n'inganda bya leta ndetse n'imitungo y'abaturage nk'ubutaka n'ibindi atore democratic party kuko nitugera ku butegetsi byose tuzabigaruza and ensure justice?
nyamara ariko akimara kwandikwa nk'umukandida mu cyumweru gishize perezida museveni yavuze ko impamvu akiri ku butegetsi ari uko ataragera ku ntego ye yo gufasha mu kunga ubumwe bwa afurika kugira ngo afurika uhereye ko yo mu burasirazuba yaba igihugu kimwe ni uko bizayifashe guhangana n'indi migabane ku isi ifite ingufu zihagije nubwo kwiyamamaza kw'aba bakandida bahatanira gutegeka uganda kwatangiye haracyariho impungenge cyane cyane mu mashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi aya avuga ko leta ikomeje gukoresha abashinzwe umutekano guhagarika ibikorwa byayo bya politike kandi ishyaka riri ku butegetsi nrm n'abayoboke baryo bo bidegembye uno munsi mu gitondo ubwo umukandida w'ishyaka fdc patrick oboy yajaga mu karere k'uburasirazuba yatangaje ko yabanje guhagarikwa n'abapolisi bamubuza guca mu mujyi munini wa mbale ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda igisata c'impunzi z'abarundi naco kivugwamwo abavyeyi bo mw'ikambi ya rusenda iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bahangayikishijwe n'abana babo b'abakobwa baja kubaka izabo badakowe ibi bikaba biva ku bukene bwugarije ababa bashaka kuzishinga idonido na mugenzi wacu muri kongo vedaste ngabo ugeze muri iyi nkambi ya rusenda akenshi na kenshi uhura n'impunzi zizihiza ibirori by'abana bavutse ndetse zitabira n'ibiriyo by'abitabye imana ariko kubona ibirori by'ubukwe n'imboneka rimwe muri iyi nkambi zimwe mu mpunzi zaganire n'ijwi rya amerika zemeza yuko impamvu ituma abana babo badakora amakwe cyangwa ngo basezerane imbere y'amategeko ahubwo bagahitamo kwishingira ari uko bigoye kubona inkwano ndetse n'amafaranga yo gukoresha ubukwe ntezijyaye joseline n'abate hadija bafite abana b'abakobwa batatu bari mu kigero cy'imyaka mirongo ibiri y'amavuko baheruka kwishingira mu buryo butemewe n'amategeko abakobwa banjye baheruka gushakwa ni babiri mu by'ukuri barashatse ariko n'ubu sindabona inkwano zabo bivanye n'iki n'uburyo buke nta buryo buhari bwo gutuma boza gukwa kuko twese turi impunzi baba n'abakobwa banjye bagiye gushakwa ku mpunzi nabo bategereye mu gupokera icyo bashaka kurangura cyose mu nkambi barabira gupokera nayo gupokera ntitugipakira nk'uko bikwiriye by'aho umuntu yoronka icyo yikorako by'ukuri nta n'umwe arakobwa mu nkambi barashaka bagasohora bagashaka bagasohora kubw'uburyo buke ntawigera ashyira umugore mu nzu cyangwa umukobwa mu nzu ngo amukwe biboneke neza nyine ko yashatse cyangwa yashatswe abana bacu bishingira kubera inzara nyinshi ihari iyo nzara ituma abana batuvamo ugasanga umwana yishingiye ntumenye n'ingene yagiye hari n'igihe agenda n'aho utanazi icyo nicyo gituma cyane cyane gituma abana bacu bakunda kwishingira kandi ikindi gihari amafaranga baduha ni make agatuma umwana ataronka impuzu yambara ataronka ikirato atwara ku ishuri kigatuma umwana bamuhendesha utuntu tubayabaye agaca yishingira nicyo gituma uwanjye aheruka gushaka afise imyaka mirongo ibiri kuko nari namuzanye akuze n'ubundi nta mahera bankwere ko gushika n'ubu ntasi ndabona na sanfura jacqueline niyonzima ni umugore wo muri iyi nkambi washatswe ariko ntiyakobwa ndetse ngo anasezerana imbere y'amategeko yemeza yuko yahisemo gutandukana n'umugabo kubera yakoreshaga nabo amafaranga babageneraga yo kugura ibifungugwa impamvu yatumye mvana n'umugabo ni uko utuntu twose two mu nzu yahora ngurisha hageze igihe cy'amapokezi akaca ashaka ajya amahera y'amatayi ngo agende kuyanywa inzoga mbona mbega ntibyo ntabyo nashobora mpita aho agiye turahebana turava hamwe nose ntimwari mwasezeranye imbere y'amategeko oya ntabwo twari twasezeranye ni umuntu nyine twitoreraniye ngaho iwabo n'iwacu ntibanamuzi kwanza ntibavuga ati umutwe umukwe ni uyu ntawe bazi ntago yankoye gusa nubwo biri uko hari zimwe mu mpunzi zihitamo kujya guhingiririza kugira ngo zibone amafaranga y'ingwano ndetse zisezerane imbere y'amategeko nsanzimana deo wo muri village ya mirongo ine aheruka gushaka mu buryo bwemewe n'amategeko akazi naragenda iyo ngiye mu baturanyi tubanye bene wacu nk'ababembe nza nkundondera utuntu tuturima tw'ibigazi nigezwa gukora kireyasiyo muri jewe nyine akazi nza ndonderamo amafaranga buke buke bo bigeze aho narageze ndaronka amajana atatu nza ngenda nkora uko nyine ndateba aho nkwizi ziriho amajana atandatu bo shangira ati rero hako nose amafaranga ntegereza aho gira ntigukora ubukunanza nk'abandi cyangwa ntereza inshuti abagenzi umunyamabanga w'inkambi yo mu rusenda claude kubwimana ahamya yuko kuba impunzi nyinshi zo muri iyi nkambi zitajya zisezerana imbere y'amategeko bigira ingaruka mu miryango yabo kuko usanga benshi batandukana n'abo bari bubakanye bityo bikagira ingaruka ku bana dufite ibibazo ko umwanya bashakiye kuvana ari umwanya babavanira ariko nubwo bavana ntibaba babanje kwiga ingaruka zigenda gushyikira ujya muryango baba bamaze kugira aho ngombye kuvuga nk'abana baba bamaze kuyibaruka nk'uwo mwanya abana nibo baca basigara aba victime ugasanga n'abana kenshi bajyanye na nyina wabo kandi nyina wabo nta buryo nawe ashobora kubareramwo yiruke kubaronderera agaruke abategurire ibintu ibyo muhira umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda didier numbi wa numbi yemeza yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri impunzi zakoze ubukwe ndetse zisezerana imbere y'amategeko ari mirongo ibiri na zitanu mu gihe izindi nazo usanga zishingira nyuma y'igihe gitoya zigatandukana kuko hari abagore bava i burundi barashatswe bagera mu rusenda bagashaka abandi bagabo twagerageje gushaka kumenya umubare w'abakobwa bishingira muri iyi nkambi ya rusenda ntibyadukundira kuko ntawe biyandikisha ariko ubuyobozi bw'inkambi buvuga yuko abishingira bose baba ari hejuru y'imyaka cumi n'umunani y'amavuko mwamenya yuko atari mu nkambi ya rusenda honyine havuga iki kibazo cy'abakobwa bishingira ahubwo no mu nkambi ya murongwe iki kibazo kirahari veda sengabo ku bwaradiyo ijwi ry'amerika mu rusenda mutarakivuye ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubibutsa kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki tuba tugeze ko na mugenzi wacu venuste nshimiyimana hashize imyaka makumyabiri n'itanu ku itariki ya cumi ugushyingo umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itanu umwanditsi akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Ken Saro-Wiwa yishwe amanitswe n'ubutegetsi bwa nigeria abasirikare bayoboraga igihugu icyo gihe nibo bategetse ko Ken Saro-Wiwa na bagenzi be umunani banyongwa hari saa moya n'igice ku isaha yo muri nigeria bashyizwe ku ngoyi bajyanwa muri gereza iri mu mujyi wa port harcourt mu majyepfo y'igihugu bicwa banigishijwe umugozi umanitse ibyo byabaye hashize iminsi icumi urukiko rwakatiye igihano cyo gupfa baregwa ko bagize uruhare mu rupfu rw'abantu bane ken saro wiwa yireguye avuga ko bagushijwe mu mutego kubera ko babangamiye abacukura peteroli mu karere ka niger delta mu majyepfo ya nigeria yabwiye abacamanza ko abamureze bari bagamije kubuza abantu bo mu bwoko bw'aba ogoni kubangamira abacukura peteroli batitaye ku bidukikije no kubona umugabane wabo kuri peteroli icukurwa ku butaka bwabo abantu benshi bo mu bwoko bw'aba ogoni barafunzwe kuva general sani abaca yafata ubutegetsi inkuru y'urupfu rwa ken sahowiwa imaze kumenyekana perezida wa afurika y'epfo nelson mandela yatangaje ko intumwa z'igihugu cye zari zigiye mu nama ya commonwealth yaberaga muri nouvelle zelande zizasaba ko nigeria yahagarikwa muri uwo muryango kugera igihe abaturage bazitorera ubu butegetsi bugendera kuri demokarasi ni nako byagenze inama y'abaminisitiri b'uwo muryango yahise ifata icyemezo cyo guhagarika nigeria yongeye kwemererwa gusubira mu muryango wa commonwealth nyuma y'imyaka ine mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda hamaze kujyaho ubutegetsi ubutegetsi bwa gisivile burangajwe imbere na Olusegun Obasanjo
akaba ari ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire kuri mikoro mwari kumwe na Joy Diane ni nahazwe amajwi yacu yose yegeranijwe na Makbire ya Bero ku izina ry'abagenzi bacu bose rero tukaba dukebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha mubandanye kugira umunsi mwiza mwumviriza ijwi ry'amerika aho muri mu bihugu bitandukanye